iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu by'iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari igihugu cya zambiya cyatangaje ko imigenderanire hagati yacyo n'u rwanda itahungabanijwe n'ibirego bivuga ko perezida edgar lungu yateye inkunga imitwe irwanya leta y'u rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa amakuru aboneka mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nka twitter aremeza ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya zambiya bwana joseph marangi avuga ko imibano y'igihugu cye n'u rwanda itahungabanijwe n'ibirego ko perezida wa zambiya bwana idi galungu yateye inkunga abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda paul kagame bwana marangi wagiriye uruzinduko rwihutirwa i kigali kuri uyu wa kane nk'intumwa yihariye ya perezida lungu yavuze ko ibihugu byombi bikomeje kwishimira imibanire myiza yavuze kandi ko abaperezida bombi edgar lungu na perezida paul kagame bishimira ubucuti bafitanye avugana n'itangazamakuru i rusaka mu murwa mukuru wa zambiya bwana marangi yavuze ko uruzinduko rwe rwari rugamije kumva ibirego byibasiye zambiya n'amakuru yavugiwe mu rukiko rukuru mu rwanda n'uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rusaka times com cyandikirwa kuri murandasi muri rusaka kiributsa ko kuwa mbere tariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi kwa karindwi ubwo major karise nsabimana bakunze kwita sankara yiregura mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruri i nyanza mu majyepfo y'u rwanda yemeye ibyaha byose ariko avuga ko yayobejwe n'abantu ku giti cyabo avuga ko yaterwaga inkunga na perezida edgar lungu wa zambiya bwana marangi mu biganiro bagiranye avuga ko yabwiwe na perezida kagame ko ibyo birego nta shingiro bifite hashingiwe ku ifatwa ry'ubivuga nsabimana ngo mu bihugu bitanu yabayemo zambiya ntirimo yavuze ko leta ya zambiya izakomeza guperereza ku mpamvu zateye nsabimana kubeshyira perezida edgar lungu mu buhamya bwe bwana marangi akabwira itangazamakuru ko imibano myiza hagati y'ibihugu bya zambiya n'u rwanda itahungabanijwe n'ibyo yise ibinyoma byavugiwe mu rukiko na majoro sankara
ati ibirego byibasiye perezida wa repubulika ya zambiya n'ibyazamuwe na leta y'u rwanda biriya birego ni iby'uregwa nagiranye inama ndende na perezida kagame nk'intumwa idasanzwe ya repubulika ya zambiya kandi leta y'u rwanda na perezida kagame ntaca ku ruhande kuregwa yabaye mu bihugu bitanu ushingiye ku itabwa muri yombi rye zambiya si kimwe muri ibyo ntibaca ku ruhande kuri ibi na perezida kagame yambwiye ko adashaka guha agaciro biriya birego byavuzwe n'uregwa
yongeyeho ko perezida kagame yamubwiye ko afitanye ubucuti bwiza na perezida lungu hagati yabo kandi ngo ntiyumve uburyo perezida lungu yatangira gufasha inyeshyamba mu gihe n'ubusanzwe zambiya nta mupaka isangiye n'u rwanda ku buryo yaba intandaro y'inzangano zarakaza umuntu agatangira gufasha inyeshyamba so you can, um... rero mushobora kureba ibyo birego byibasira perezida rungu mukabyima agaciro nicyo bikwiye ntaho bihuriye na perezida rungu kandi tugiye gutangira gucukumbura mu rwego rwa diporomasi dusaba u rwanda kudufasha tumenye niba twamenya impamvu n'uwaba yarateye uregwa kuzanamo izina rya perezida wa zambiya no kwanduza isura y'igihugu turi kubikurikirana mu bihe bya vuba n'inzego zacu zizajya mu rwanda zizere ko ducukumbura tukamenya impamvu yagombye kuzana izina rya zambiya n'izina rya perezida rungu
ku wa mbere w'iki cyumweru tariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi mbere y'uko yiregura majoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yashatse kugira ubwira amakuru yahaga urukiko ku gihugu cya Zambia ndetse na perezida wacyo Eddie Galungu kuri iyi ngingo ariko umucamanza yamwibukije ko ibikorerwa mu rukiko nta bwiru niko gutobora avuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida rungu yateye inkunga ingana n'amadolari ibihumbi ijana na mirongo itanu ayaha impuzamashyaka mrcd ya paul rusesabagina ifite umutwe w'ingabo wa fln sankara akavuga ko perezida rungu yari yaremereye rusesabagina kuzamuha miliyoni imwe y'amadolari ariko akaza gukomwa mu nkokora no kuba mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani perezida paul kagame yaratorewe kuyobora umuryango wa afurika yiyunze agasaba rusesabagina ko yategereza manda ya kagame ikarangira mu magambo ya Sankara Rusesabagina yafataga Perezida Lungu nka se wo muri Batisimu avuga ko n'ibitero byose umutwe wa FRN yavugiraga wagabye ku Rwanda bari bizeye inkunga ya Perezida Lungu mbere y'uko umukuru wa Zambia yoherereza Perezida Kagame intumwa idasanzwe ngo baganire ku byavuzwe na Majoro Sankara ibiro by'umukuru w'igihugu muri Zambia byari byasohoye itangazo ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa karindwi byise ryihutirwa bivuga ko ibyavugiwe mu rukiko ari ibinyoma eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali mu burundi amategeko agenga urwego rukuru rw'ubucamanza agiye guhindurwa ibi byatangajwe na perezida evariste ndayishimiye ubwo yari amaze kubonana n'abagize urwo rwego ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirika neza iyi nama ya mbere y'urwego rukuru rw'ubucamanza mu burundi yagirishijwe n'umucamanza mukuru w'igihugu ariwe perezida yabaye mu musumiranyo perezida evariste ndayishimiye asigura impamvu zabitumye imvo nyamukuru ni uko murazi yuko uburongozi bushasha bw'ubu twaravuze yuko tugiye kwitwararika bimwe bikomeye ikibazo cy'ubutungane kubera benegihugu benshi baguma bariko baridoga hamwe bakidoga yuko hoba hacibwa imanza za ngondagonde ahandi bakidoga ko hashobora kuba harimwo ibiturire ahandi ndetse bakadindiza imanza rero urwo rwego rwarakoranye kugira ngo turabe neza icyo rujejwe hanyuma ruje ku kivi kugira ngo ubutungane bumere neza mu gihugu twabanza rero kuraba icyo urwo rwego rukuru rw'ubutungane rujejwe turabiye ku ibwirizwa shingiro n'ingene twoca dushyira mu ngiro hanyuma rero nk'uko mubizi ibwirizwa shingiro rishyashya ryatekanije amategeko meza atunganiriza abenegihugu ku buryo bw'uko rero ubu atawushobora kwigira akagarama mu gihugu uwo ari we wese ubutungane burashobora kumukurikirana urwo rwego rukuru rero rurajejwe mbere no gucira urubanza umucamanza yaciye urubanza nabi canke yari igiturire canke yase guca urubanza hanyuma rero umwenegihugu wese ararekuriwe ko ashobora kumwitwarira kwitwarira abacamanza bacira urubanza nabi bakamurenganya nk'uko n'umuhuza w'abarundi nawe ashobora kwitwarira abacamanza baciye imanza nabi nabo bacamanza nabo nyene hagize ababatwara nabo babarenganya nabo barafise uburenganzira kwitwara muri urwo rwego uru rwego rw'ikirenga rw'ubucamanza rugiye kugengwa n'amategeko mashasha umukuru w'igihugu yemeza ko bizotuma n'abantu cyane cyane abategetsi bahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko bahanwa mu gihe hari ibyaha bibagiriye by'ukuri icyo twaciye dufata nuko twaciye tubona ko byihuta ko duhinyanyura amategeko arugenga kugira ngo dushobore gukora icyo gikorwa igikomeye twaciye tubona ni uko kuva ubu twabonye yuko abenegihugu bose barafise uburenganzira bwo kwitwara kare kuko murazi yuko umucamanza akizigenza wamengagarukira mu gutanga ikigongwe gusa mugabo ubu umucamanza akizigenza zigenza no kuvuga umukuru w'igihugu arongoye urwo rwego ni ukuvuga urwo rwego rurashobora kuraba n'imanza rero zaciwe nabi bagatunganiriza umwenegihugu e, hanyuma rero ico noho camenyesha abantu igifa caburiwe nuko ari mpongo ngira ngo bacabibona yuko hageze ko ubu abacamanza bose bisubirako kuko urumva yuko atawigira ahagarama ruganda hanyuma hariho abahora bavuga ngo ntibace imanza neza ngo kubera ngo ziba ziraba ngo abantu b'abategetsi ngo abantu b'ibihanganye navyo nyene murumva yuko umucamanza azoca impande akanga guca urubanza neza urwo rwego rwe nagwo ruzotinya nde ko ari rwo rukuru nyene rw'igihugu ntawe ruzotinya ari kuva umucamanza atinye guca urubanza ngo nuko yabonye ko nakakomeye canke adakomeye canke akagira igiturire murumva yuko nawe azoca akurikiranwa nkaba nizeye yuko rero kubera ivyo abenegihugu bagiye kurema kuko n'abacamanza bagiye kubatunganiriza nk'uko bikwiye rero twaranezerewe no kubona twese twabonye kumwe ingingo zishobora gufasha abenegihugu kugira ngo bakore batunganiwe kuko nta ntwaro ibereye ibaho mu gihe ubutungane butariko burakora ndetse igihe bukora murazi yuko na bimwe by'ibiturire turiko turagwanya gusesagura itunga ry'igihugu ni uvuga ntawe uzobica impande kuko nta n'umwe azoba ari hejuru y'amategeko aja mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku wa cumi n'umunani ukwezi kwa gatandatu guheze perezida ndayishimiye yavuze ko umwe mu migambi ikomeye leta yiwe izohagarara ko ari ugukomeza ubutungane yahereye ku ntahe yo kumugina kuwa mirongo itatu uko kwezi nyene yakira indahiro y'abashikiranganji bashasha kizigenza w'abarundi yabishimangiye uwo musi yagiriyeko asigura icatumye afuta ubushikiranganji bw'intwari ibereye amenyesha ko ari igikorwa ciwe bwite ukugwanya igiturire hamwe no gutsimbataza intwari ibereye yaciye atangaza ko mu makomine yose hazoshirwaho agasandugu abanyagihugu bazoshiramwo ivyifuzo n'ibirego mw'ibanga ako gasandugu kazugururwa n'intumwa ya perezida ubwiwe amashirahamwe atari make aramaze kwandikira umukuru w'igihugu mushasha w'uburundi amukeza ku mvugo no gushaka amaze kwerekana mu bijanye no kunagura igisata c'ubutungane n'agateka ka zina muntu amusaba gushira mu ngiro ivyo yashikirije mbere na bamwe bari muri leta bikekwa ko ivyaha muri kahise akareka bahagezwa imbere y'ubutungane bakumvirizwa maze abafungiwe ivyumviro vyabo harimwo abanyepolitike abaranira agateka ka zina muntu n'abamenyeshamakuru bakarekurwa eroje urikaneza ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwe wahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari tugeze rero umwanya mwiza wo gukurikira ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizwaho n'umuryango ejo eko ukorera i kigali mu rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mwumva muri studio kandi mugiye kubona mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nitwa jaime muhawe nayo reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka rero ntangire ikiganiro cy'uyu munsi nibutsa wowe uduteze amatwi ko ugomba kugira isuku gukaraba amazi meza n'isabune cyangwa n'imiti yabugenewe ukirinda gukora ingendo zitari ngombwa igihe uvuye mu rugo ibuka kwambara agapfukamunwa kandi usigemo intera ya metero imwe igihe uri kumwe na bagenzi bawe ibi byose tubikore kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona cyibasiye isi n'u rwanda rwacu rurimo tariki ya cumi na gatatu werurwe nibwo mu rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa virusi ya korona hahita hafatwa ingamba zitandukanye zirimo guhagarika ibikorwa byose uretse gusa serivisi z'ubuzima na serivisi zicuruza ibiribwa tariki ya kane gicurasi nyinshi muri serivisi zarakomorewe hasigara n'izifunze zirimo n'utubari nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'imibereho y'abakoraga mu tubari muri ibihe by'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda giterwa na virusi ya korona aho kuva cyagera mu rwanda utubari twese dufunga kandi hari abari babeshejweho no gukora mu tubari turebera hamwe ingaruka zabagezeho ndetse n'icyakorwa imibereho yabo ye kuzahara muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka nyagatare twaganiriye batubwira icyo batekereza ku mibereho y'abakoraga mu tubari turumva kandi ubuhamya bw'umwe mu bakoraga mu kabari atubwira uko imibereho ye imeze muri iyi minsi ndetse n'icyo ateganya gukora mu gihe utubari twaba dukomeje gufungwa naho ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva bamwe mu bari bafite utubari bo mu karere ka gicumbi batubwira uko babayeho muri iyi minsi ndetse n'icyo bari gukoresha ahari hasanzwe hakorera utubari turabana namwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye arizo facebook instagram ndetse na twitter aho mujya hashakishirizwa mukandikamo ijambo ejo yifu eko maze mukadusigira ibitekerezo byanyu ibitekerezo byanyu mukomeze mubyohereze mu kanya turaza kugira akanya ko kubisoma kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya virusi ya korona u rwanda rwagiye rushyiraho gahunda zifasha abanyarwanda muri rusange kuba bakirinda iki cyorezo muri izo gahunda harimo na gahunda ya guma mu rugo aho ndetse ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje gufungurwa muri ibyo bikorwa rero harimo n'utubari kuri ubu tutarakomorerwa nk'uko bimwe mu bindi bikorwa byatangiye gukomorerwa twaganiriye na bamwe mu bakoraga mu tubari batubwira uko babayeho muri iyi minsi imirimo yabo yahagaze reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu niko regira neza
twari dusanzwe dukora kuva aho bafungiye bari kovide ntabwo tukiva mu rugo n'ibintu byerekeranye n'amazu abaturage imereye nabi n'ubukode leta yatugirira impuhwe ikaba yarekura tugasubira mu kazi nk'ibisanzwe umuntu akubwira ati jya kuri aka kazi tiwapi akazi ntikaratangira bajya kuri aka kazi ibintu ntibirafungura reka reka reka ngiye kubona natangiye ncuruza isambusa zigemura ku bubare bakimara kuvuga ngo dufunge batangiye baduha ibyo kurya leta yageze igeze nayo iraparika ntabyo ntitukibona n'ubu aho nagiye baraga isambusa sinkigemurayo kubera ko bubare babufunze n'abakiriya najyaga mpereza kugira ngo nshakishe ubuzima bwanjye nabo nabo nabo sinkibabona ubu mbega ndicaye ntacyo nkora kibaga bagakingura ububariye tukaba tugize amahirwe yo kuba twakoye tugasubirana muri bibombo bishyashya tugakora hari amahoro n'ubu nta kintu biba bidutwaye leta bigize neza ubundi mbere na- nabashaga ko amafaranga nakoreye nayafata nkagura imyenda yo kwambara nkagura ibyo ndya ariko ubu ngubu sinyigiraho mba reba ukuntu ngana nashizemo nta mubiri mfite ubu nyine mbese mfite ibibazo mbayemo mu gahinda ibi byose ni ingaruka za korona iyo aba atari atari byo rwose nari kuba ngubu mbayeho neza nk'abandi bose guhagarara amezi ane udakora noneho bagafungurira n'abandi bantu bafite ibikorwa biciriritse bagakora ugasanga twe twakoraga mu kabari birahagaze ingaruka nyine zisiza buri nk'ubu inzu nyine nakoreragamo si ari iyanjye yari iy'umubosi ngubu yarayisubije byasaba ko nafindafinda nyine nkashakisha ubwizigame bwarashize nkashakisha amafaranga kugira ngo ndebe ko nakomeza gukora na bosi nyine nkashaka amafaranga mwishyura no gushakisha muri make babayeho nabi kubera ko nk'ubu urabona barakoraga ugasanga nyine babonye amafaranga yo gutunga umuryango ugasanga barishyura inzu nta kibazo bafitanye na ba nyiri amazu ariko ubu uyu munsi ba nyiri amazu barabarakariye nyine kubera ko ntabwo waba mu nzu utayishyuye bamwe bari hanze abandi wenda baracumbikishirije n'iki n'iki n'imirire ni ikibazo ababyaye nabo nyine urumva abana babarira ikindi kibazo kiri hafi kuza cyo kuvuga ngo bagiye gusubira ku ishuri amafaranga y'ishuri nta hantu azava kandi numva ngo bazafungurira rimwe
aba bakoraga mu tubari bati twari dusanzwe dukora ariko kuva aho korona yaziye mu rwanda utubari tugafungwa muri iyi minsi turicaye ntacyo turi gukora mbese icyo tubona cyakorwa ni uko natwe badukomerera tugakora tugakurikiza amabwiriza nk'uko abandi bari kubigenza wowe ugifungura inyakiramajwi yawe ndakwibutsa ko iyo ukomeje gutega amatwi ari radiyo ijwi rya amerika turi umwanya w'ikiganiro ejo kiri kugaruka ku mibereho y'abakoraga mu tubari muri iyi minsi y'icyorezo cya virusi ya korona turebera hamwe ingaruka zabagezeho ndetse n'icyakorwa ngo imibereho yabo ye kuzahara reka rero nakire mugenzi wanjye w'icyeza kirisitera tugezeho bimwe mu bitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro kiri kugaruka ku mibereho y'abakoraga mu tubari ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya kirisitera nguhaye ikaze eme urakoze kumpa ikaze rero namwe mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko igaruka ku mibereho y'abahoze bakora mu tubari muri ibi bihe bya virusi ya korona aho turi kwibaza tutese mubona muti imibereho y'abakoraga mu tubari muri iyi minsi y'icyorezo cya virusi ya korona ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya telefone y'ikiganiro ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe dutangira uwera erika uherereye mu murenge wa nyamirambo mu karere ka nyarugenge mu butumwa bwe aravuga ko abakoraga mu tubari bahinduye bizinesi bakajya mu byo gucuruza ibiribwa n'ibindi bitandukanye mu rwego rwo kwibeshaho naho haguma vedaste we yagize ati abakoraga mu tubari bariho nabi cyane ati kuko uburyo bwo gucuruza utubari bitagikunda mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona ati rero ingaruka ziri kubageraho ni uko bamwe birukanwe mu mazu batuyemo kubera kubura ubukode naho mami uvuga ko aherereye mu karere ka huye nawe mu butumwa bwe aravuga ko abakoraga mu tubari muri iyi minsi babayeho nabi cyane ati kuko nta n'akandi kazi bapfa gukora muri iki gihe cya virusi ya korona naho john uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati ni ikibazo gikomeye kuba utubari tutagikora ati kuko nko mu ntara birakomeye kuko abakobwa bakoraga mu tubari basigaye birirwa muri geto z'abahungu dukomeza ezekiel bikorimana uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati imibereho y'abakoraga mu tubari iragoye kuko hari abahagaritswe abenshi nta n'igishoro bafite cyo gukora ibindi ubushomeri bwariyongereye gusa n'ibihangane ntibacike intege kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro aravuga ko ubuzima bw'abakoraga mu tubari bwasubiye inyuma cyane ati kuko bisanze ntacyo bakora arufuri i kigali mu butumwa bwe we aravuga ko ubuzima bwababanye ibibazo kuko bamwe basohowe mu mazu abandi bahinduye imirimo eme ubu ni bwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire Ah, urakoze cyane kirisitera ndagira ngo mpite ndakira na mugenzi wacu nishimwe ariyete mu kiganiro ariyete tuguhaye ikaze murakoze cyane Ah, hanyuma rero ndagira ngo tuganire mwe mubona mute imibereho y'abakoraga mu tubari muri iyi minsi reka mpere kuri ariyete njyewe uko mbibona nyine ubuzima bw'abantu ba- bakoraga mu kabari buragoye rwose nubwo n'abandi ubu- imirimo yabo yagiye yangirika cyangwa se ntibigende neza ariko muri rusange iyo umuntu yamenyereye gukora ku mafaranga bikageraho bigahagarara umva no mu mutwe ntabwo biba bimeze neza buriya hanyuma kirisitara wowe ubibona ute eee nanjye ntabwo najya kure aba imibereho yabo ntabwo imeze neza gusa baracyishakisha nk'abandi kugira ibindi bikorwa bakora kuko mu mirimo yakomorewe kuba yatangira bo ntibarimo rero bamwe muri bo hari abatangiye ibindi bikorwa nko guc- nko kwicururiza ibintu bitandukanye abo bitarakunda nabo baracyishakisha bagira ngo bare uko babigenza ariko imibereho yabo muri make iracyagoranye kuko bamwe babaga mu nzu bakodesha ba nyir'amazu ntibakibihanganira ayo mazu bayavuyemo Eh, urakoze cyane kirisite reka ngaruke kuri ariyete ariyete ati umuntu wamenyereye gukora ku mafaranga muri iyi minsi akaba atari kuyakoraho biragoranye none se ariyete umuntu yakibaza ngo ko umuntu yarakoraga mu kabari tukaba twarafunze nta n'uzi igihe tuzafungurirwa yicara hategereze ngo dufungurwe oya ntabwo byakunda kuko gukomeza kwicara nta- utazi igihe ibintu bizarangirira ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza ahubwo nk'uko hari imirimo yafunguwe cyangwa se nk'uko nguko christelle yari avuze hari abavuye mu mazu bakodeshaga hari imirimo myinshi bakora hari abasubiye mu cyaro bagenda bagashaka uko basha- uko bakora ubuhinzi nk'abandi bose yashaka hari kumuha amafaranga muri iyi minsi kuko akazi ke gasanzwe ka buri munsi katari gukora muri iyi minsi murakoze cyane ndabashimiye bagenzi banjye bati ko umuntu yarakoraga mu kabari none imirimo yatwe ikaba yarafunzwe itarakomorerwa ntabwo bivuze ko yakicara gusa yajya mu kiyede yajya gukora isuku ahantu hatandukanye ntabwo umuntu kuba yarize ibintu kubikora bikabura cyangwa bigahagarara ntabwo bivuze ngo agende ngo ategereze ko bifungurwa kuko bidafunguwe yabaho kandi na mbere y'uko bibaho yabagaho rero icyo mbona cy'abantu bakoraga mu tubari bakwiye gutekerezaho n'abandi bakoraga mu bikorwa bitandukanye bigifunze nuko bakwiye gufungura amaso bakabona ko kuba ya mirimo bakoraga niba itarafungurwa bigifunze ntabwo ari umwanya wo kwicara mu rugo niba ufite umuryango wari utunze uracyaguhanze amaso niba ufite abana wagaburiraga baracyaguhanze amaso haguruka ugende ushakisha ahandi kandi bizashoboka kuko ntabwo umuntu yeremewe gukora ikintu kimwe ishimwe paraside utuye mu karere ka bugesera mu murenge wa gashora ni umwe mu bakoraga imirimo itandukanye mu kabari none ubu ngubu akaba yicaye ntacyo akora kubera ko utubari twafunzwe yaganiriye na mugenzi wacu ni ishimwe ariyete amubwira ko ubuzima bwe bumeze muri iki gihe icyo ateganya gukora mu gihe utubari twaba dukomeje gufungwa ndetse n'isomo yakuyemo aho ashimangira ko yize kwizigamira kuko umushahara wo ku kwezi udahagije reka tubumve
murakoze nitwa shimwe placide nkaba ntuye mu murenge wa gashora mu karere ka bugesera nkaba nkora i remera mu kabari kamwe mu tubari twabo ese mbere y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kiza wari ubayeho gute mbere y'uko covid iza narakoraga bisanzwe mu kazi kanjye ka buri munsi kagendaga neza nk'uko bisanzwe nyine naho se muri iyi minsi urabona ubayeho gute ugereranyiriza ubuzima wari ubayemo mbere y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda gitera n'uyu munsi ukuntu ubayeho muri iyi minsi ya kovide ibintu birakomeye ahantu hose ndakeka si kuri ngewe ngenyine kuko aho akazi kacu karahagaze amafaranga twabonaga ntabwo tukiyabona ubu nyine twakoresheje ayo twari dufite birakomeye n'ubwo wenda atari cyane ariko ntabwo ari bimeze neza nka mbere nk'uko bagiye bafungura ibindi bikorwa byose bimwe na bimwe bafungura n'utubari kuko utubari natwo dutunze abantu benshi bagashyiraho kuko tugakurikiza amabwiriza n'amasaha ntarengwa ndakeka twagerageza kubikora ariko tugakomeza akazi kacu ka buri munsi urateganya iki se mu gihe tubari twaba dukomeje gufungwa ikintu nteganya kuko nubwo tudakora ariko dukeneye kubaho rero nshobora kujoyininga nka famiye yanjye kuko famiye yanjye ni abahinzi mu buzima busanzwe ndi gutekereza nyine kuba nanjye nabafasha ubwo nyine nkatangira gutekereza nkabo ibintu by'akazi nyine nka- nkasa nk'ubishyize ku ruhande kuko ntabwo wabaho wicaye buri gihe isomo rya mbere nakuyemo ni ugusevinga ugakora ariko ukagira n'utuntu wibikira ku ruhande kuko nk'ubu ngubu nk'imyaka maze nkora iyo nza kugira icyo gitekerezo yego mfite ibibazo bimwe na bimwe ariko ibyinshi mbasha kubyikemurira irindi nigiyemo ugomba kugerageza ugashaka n'uko washaka kaba ka bizinesi cyangwa umushinga wakora ku ruhande uburyo wajya ukwinjiriza amafaranga nta byo kwishingikiriza ku kazi kaguhemba ku kwezi gusa
Placide ati muri iyi minsi ubuzima buragoye cyane kuko nari ntunzwe no gukora mu kabari none kakaba karafunzwe ati leta idufashe natwe yafungura tugakora twubahirije amabwiriza kugira ngo turinde abandi kwandura korona virusi natwe twirinda ese we dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubona uti imibereho y'abakoraga mu kabari dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter aho ujya ahashakishirizwa ukandikamo ijambo ejo ifu eko ukadusangiza igitekerezo cyawe reka nsabe mbizero kirisipu ku buhanga bw'ibyuma tuzamura indirimbo magorwa Ah, ni indirimbo y'abahoze bagize itsinda dream boys ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
uzacyaha ucana ayandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa ntiwihebe ejo ntutinye buzacyaha ucana ayandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa ntiwihebe buri munsi mu gitondo nibwo mbona magorwa ahingutse inyago y'inzara n'umubabaro bimubuza amahwemo ntawe yarihira ntawe yatakira ntawe yaganyira amagorwa ntawe yaririra ntawe yatakira ntawe yaganyira amagorwa gutega intoki ahatwa inkoni ubuzima ni bamwe arikomeye bamwigizayo bamwe mu bafite utubari nka bizinesi mu karere ka gicumbi baravuga ko batorohewe n'ubuzima bayemo muri ibihe bya covid cumi n'icyenda dore ko hari abahisemo gufunga imiryango kubw'ibihombo abandi bahinduramo amaresitora nubwo nabyo ngo atari igisubizo kirambye aba baravuga ibi mu gihe ingamba zo guhangana na covid cumi n'icyenda zikomeje gufatwa ariko zikitsa ku ijambo gufungwa k'utubari reka tubyumve mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu ishimwe honore
kuva aho icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigereye mu rwanda u rwanda rwafashe ingamba zitandukanye zirimo kubuza abantu guhurira no guteranira hamwe akabari ni kimwe mu bikorwa byahagaritswe uko iminsi yagiye itambuka niko hari bimwe mu bikorwa byakomorewe birimo isuku amahoteli n'ibindi cyakora mu byemezo by'inama y'abaminisitiri ijambo utubari turakomeza gufungwa niryo ryakunze kugaruka abari bafite ibi bikorwa nk'ibibinjiriza amafaranga binatunze benshi kubw'imirimo bahakesha baricaye abandi baracyarwaza kubwo guhindura serivisi batanga bamwe basigaye barahinduyemo utubari amaresitora ikiganirisho cyasuye uduce dutandukanye duherereyemo utubari dusanzwe tuganwa n'umubare utari muto mu karere ka gicumbi aha bitewe n'agace hari amazina azwi ijambo ibihombo gukomeza gusunika iminsi namwe mu magambo yumvikana mu kanwa k'abari bafite utubari twafunze imiryango n'abaduhinduye resitora uyu ni hakizimana rora kubera ko umuntu aba yaragiye aguza nk'amabanki mu bimina kubona ubwishyu rero bikaba ari ikibazo kubera ko nyine ni- akabari niko kari kantunze nakoreshaga abakozi bageze muri batandatu none ubu baricaye mu ngo nabo ubwo ntako bariho kandi nanjye ntacyo nabamarira nanjye ntako meze nyine murwanashyaka gregoire abenshi bamenyereye nka masista mu mujyi wa byumba amaze imyaka cumi n'ibiri mu kazi ko gucuruza akabari avuga ko yakozweho na covid cumi n'icyenda mu kugereranya inyungu yakuraga mu kabari na resitora yabaye nk'aho aho umwanya kuri iyi nshuro ngo gusobanura iby'igihombo ni urucabana ni- ni ni ikigaragarira buri wese uretse no kuba navuga uburyo nakoramo nk'uko mubizi hari urujya n'uruza rw'abantu ntabwo rwemerewe neza uretse n'ibyo hari ikibazo cy'ubukene bityo rero wumva ko nta no gukora gake gake bishoboka n'iby'amaramuko uretse rora na masista hakizimana chantal uzwi nka mama wiri kimwe n'umukecuru mariya umaze imyaka mirongo ine muri aka kazi nabo barakomoza ku ngaruka bari guhura nazo ndetse bakaboneraho kugira icyo basaba igihombo ni kigali nta nubwo nabasha no kugisobanura rwose ariko nawe urumva nimba narakiraga abantu wenda ku munsi wenda abantu mirongo itatu uyu munsi nkaba nshobora kwakira abantu bane cyangwa batanu kandi nabwo bakarya ibyo biryo byonyine bakigendera imibereho yo ntayo icyo twakumva twasaba leta n- ni uko yadufungurira tugafata ingamba natwe noneho bakicara batatanye ariko bubahiriza n'amabwiriza iyo leta idusaba inama y'abaminisitiri imaze guterana ubugira kane ibyemezo bivamo ntibikomoza ku ifungurwa ry'utubari ni mu gihe minisiteri y'ubuzima kimwe na polisi y'igihugu bavuga ko utubari ari tumwe mu bituma abantu basabana ku buryo kwizera iyubahirizwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zashyizweho mu buryo burambye byaba ari kare gukomorera iyi mirimo ngenda ishimwe honore mu karere ka gicumbi ku bw'ikiganiro ejo
turamushimiye cyane ishimwe honore ku kiganiro yagiranye n'aba baturage bari bafite utubari aho bagira bati amabanki twagujije kuyishyura bizagorana ariko leta idufashije yafungura tugakora twubahiriza amabwiriza nk'uko abandi babigenza reka rero muri studio nongere nakire mugenzi wanjye ni shimwe ariyete ujye kutugezaho ibitekerezo mwatugejeho mu kiganiro ejo cy'ubushize cyavugaga ku muhango wo gutera ivi turagana rero ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nijya na Roger Mizero Crispin ku banga bw'ibyuma naho njye bagezaga ikiganiro cy'uyu munsi nitwa Jaime Muhawe nayo mugire amahoro
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro